Kun sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo amma jalqabeera. Harka fuunee daawwattootaa fi dhaggeeffattoota sagalee Ameerikaa baga nagaa taatanii sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo raadiyooniidhaaf televezyiiniidhaan magaalaa Waashingteen DC irraa kan isiniif dabarsu qophii guyyaa har'aa kamisa bitootessa lama bara 2023 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo guraandhala 23 bara 2015 qabatee dhiyaatee jira. Kan isin keessummeessu Anbafqaaduu Muradaati. Qophii keenya galgala kanaa keessatti oduuwwan waa'ee kabajjii guyyaa injifannoo Aduwaa waa'ee balaa hongee kibba Itoophiyaa. akkasumas daawwannaa ministeerri maallaqaa Itoophiyaa chaayinaatti taasisanii fi gargaarsa booranaadhaaf taasifamaa jiru ilaalchisee gabaasa qabnaa qophii torbaniillee ni qabnaa hanga xumura sagantaa keenyaatti akka nu wajjiniin turtan isin affeeraa amma gara oduu jalqabaatti darbina.
akkam ooltan oduu har'aa kan isin dhageessisu an tuujubee horaati itiyoophiyaan har'a guyyaa injifannoo aduwaa 127ffaa kabajjee oolte poolisiin namoota naannoo siidaa minilik finfinnee jirutti naanna'uun guyyaa injifannoo aduwaa kabajuuf jedhan bittimsuuf gaazii imimmaansu gargaaramuun gabaasamee jira gama biraan ayyaanni kun naannoo tigraay aduwaaf naannoo amaaraa warra iduu keessatti kabajamee jira guyyaa injifannoo aduwaa kana ilaalchisuudhaan oduudhaa booda gabaasa qabna.
Hongeen naannoo kibbaa Oromoo keessatti hammaachaa dhufuun isaa gabaasamee jira. Sababa hongee kanaan loon hedduun du'uu isaanii jiraattonni ibsanii jiru. Sababuma kanaan kan ka'e jiraattonni naannoo sanaa kuma hedduutti lakkaawamanu gargaarsa nyaataa eeggachuudhaaf dirqamanii jiru. Gabaasni dabalata kana ittaanii jira.
dhiibbaan hongeen fide naannoo kibba itiyoophiyaa zoonii oomoo kibbaa aanaa hamar keessatti hammaataa dhufeera jechuudhaan jiraattonniif aangawoonni naannoo ibsanii jiru jiraattonni raadiyoo sagalee ameerikaaf akka himanitti jalqaba bara darbeerraa eegalee beeladaalee irra caalaa loon kuma dhibbaan lakkaa'aman du'aniiru bulchaa olaanaan aanaa sanaa horaa garshoo raadiyoo sagalee ameerikaaf akka ibsanitti namoonni kuma dhibba tokkoo ol ta'an naannichatti gargaarsa nyaataa kan yeroo hatattamaa barbaadu mootummaan federaalaaf naannoo gargaarsa hatattamaa akka dabalanillee gaafatanii jiru aanichi baay'ina beeladaalee kan qabu keessaa tokko yoo ta'u loon miliyoona sagal qaba karoorri deebii namoomaa kan bara 2023 jalqaba torbee kanaa bahe akka agarsiisutti naannolee oromiyaa naannoo uummattoota kibbaaf itiyoophiyaa naannoo somaalee keessatti hanqina marga dheedichaaf bishaaniin horiin miliyoona ja'aaf tuqaa saddeetii ol akka dhuman tilmaamameera.
Dhaabbanni mootummoota gamtoomanii michuuwwan isaa fi mootummaawwan wajjiniin ta'uudhaan lammiilee Itoophiyaa gargaarsi nyaataatiif fayyaa isaan barbaachisu miiliyoonii 20 ta'anuu fi gargaarsa dhiyeessuudhaaf qarshii biiliyoonii 4 gaafachuu isaa ibsee jira. Dubbii himaan dhaabbatichaa Istiifan Duhaarii Jeneevaa keessatti kaleessa ibsa gaazexessootaaf kennaniin kibbaa fi baha Itoophiyaa keessatti balaa hongeetiin lammiileen biyyattii akka rakkachaa jiran ibsanii balaa kanaanis wal qabatee dhibeen koleeraa uumame namootni kuma tokkoof dhibba tokko irratti mul'achuu isaa ibsanii jiru. Kanaan wal qabatee Sumaaleelaandii keessatti immoo wal dhabiinsa uumaneemi namoonni kuma kudhanitti lakkaawamanu gara Itoophiyaatti seenaa jiraachuus dubbataniiru Duhaarik. Kaaba Itoophiyaatti gargaarsi namoomaa tooniin kuma dhibba tokkoo fi kuma saddeettama ta'u Tigraay keessatti raabsamuu isaa kan ibsan Istiifan Duhaarik namootni miiliyoonii saddeetii fi walakkaa naannoo Affaar Amaaraa fi Tigraay keessa jiran keessattis amma ammaatti gargaarsi akka barbaachisu ibsaniiru. Oduu biraatiin ministeerri maallaqaa Itiyoophiyaa Ahmed Shidee daawwannaa Chaayinaatti taasisanuu jalqabanii jiru. Chaayinaa fi Itiyoophiyaa gidduutti walitti dhufeenyi jiru cimina cimaa akka ta'ee fi karaa investimentii fi karaa daldalaatiin akka jabaachaa deemaa jiru. Ahmed Shidee TV Chaayinaatti ibsanii jiru. Gabaasni kunis dabalataan akka taanutti isinii dhiyaata.
caasaaleen misoomaa cimaa ta'e kan itiyoophiyaa keessatti geggeeffamu cimina walta'iinsa chaayinaa fi itiyoophiyaa gidduu jiruuf ragaa ta'uusaa akkasumas walitti dhufeenyi biyyoota lamaanii gama maraaf qulqullina olaanaa qabuun gara fuula duraatti tarkaanfachaa jiraachuuf ragaa ta'uusaa ministiriin maallaqaa itiyoophiyaa innaa daawwannaa isaanii chaayinaatti geggeessan gaaffiif deebii. televiziyoona chaayinaa gloobaal televiziyoon neetwoork cgtn jedhamu waliin taasisaniin ibsaniiru kan yeroo ammaa chaayinaa daawwataa jiran ministiriin maallaqaa itiyoophiyaa ahmed shidee jila itiyoophiyaa sadarkaa olaanaa hoogganuudhaan marii daldala biyyoota lamaanii investimantiif tumsa dinagdee biyyoota lamaanii irratti marii geggeessaa jiran ministiriin kun akka jedhanitti biyyi isaanii michuu daldalaa guddaaf madda investimantii guddaa akka taate chaayinaa waliin tumsa gaarii qabdutti gammaduu ishee ibsaniiru chaayinaaf itiyoophiyaan walta'iinsa tarsiimoo kan waliigalaa qabuu jedhan akkasumas tumsi keenya waggoota hedduu dura murtee hoogganoota keenya lamaaniin sadarkaa tarsiimoo waliigalaan ol guddateera ergasii itiyoophiyaaf chaayinaan pirojektoota gurguddaaf bal'aa waliin raawwachaa jiru jedhan akka fakkeenyaattis daandii baaburaa finfinneef jibuutii gidduu jiru tuqaniiru daandiin baaburaa kun finfinneef jibuutii gidduu kan jiru daandii fagoo kan uwwisu yoo ta'u meeshaalee keenya gara alaatti erguuf alaa galu hojii daldalaa keessatti dorgomaa nu taasisaa jedhan pirezidaantiin chaayinaa zii chiinping illee waltajjiiwwan sadarkaa addunyaa garaagaraa irratti barbaachisummaa isaaf beekannaa kennanii jiran walga'ii jiloonni mootummaa lamaanii fulbaana digdamii tokko geggeessan irratti itiyoophiyaaf chaayinaan hariiroo dinagdeef daldalaa isaanii waliigaltee cimsuu dandeessisu mallatteessaniiru.
gumiin dhimmoota mirga namoomaa addunyaa kan dhimma itiyoophiyaa qoratu eeyyama isaa mootummaan itiyoophiyaa addaan kutuudhaa fi beeksisuu isaa mormee jira waldaaleen siviilotaatii fi jaarmiyaaleen mirga namoomaa jaatamaa ol ta'an kun eeyyama kana haaromsuu dhiisuun. keessumaa walitti bu'iinsa keessatti mirga isaanii warreen sarbanii fi akka haqni hin argamne gochuudha jechuudhaan ibsanii jiru dabalata kanas tuujubee tarkaa qaba.
waldooliin siivikiif dhaaboliin mirga namaa jaatamaa ol ta'an ittaanaa muummee ministeeraa itiyoophiyaa guraan dhala kudha shan gumii olaanaa ka gamtaa afriikaaf mootummaan itiyoophiyaa gumii dhimmootii mirga namaa isa dhuftu irratti dhimma itiyoophiyaa irratti eeyyama koomishina sadarkaa addunyaa kan ogeeyyii mirga namoomaa addaan kutuuf murteessuu isaa labsuu isaanii mormuudhaan bakka buutota dhaabbatoo biyyoota taajjabdoota mana marii dhimmootii mirga namaa akka tokkummaa mootummootaaf xalayaa barreessanii jiran xalayaa isaanii keessatti akka jedhanitti jilli keessan murtii aangoo koomishinichaa yeroo malee addaan kutu kamiyyuu akka didu akkasumas aangoof hojii koomishinichaa deeggarsa keessan akka ibsitan gaafachuuf xalayaa kana barreessinee jedhan keessumaa waltajjiin miidiyaalee walabaa dadhabaa innaa dhufeef sababaa walitti bu'iinsaan kan miidhaman mirga namaa naannolee itiyoophiyaa hordofuuf akkasumas yakkawwan sadarkaa addunyaa cimaa ta'een kanneen miidhamaniif haqi isaanii akka mirkanaa'u gochuuf hojiif eeyyamni koomishinichaa akkaan barbaachisaa ta'uu ibsanii jiran kan hordofaa jirtan sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromooti.
ayyee hordoftoota keenya amma immoo gara gabaasaalee keenya biraatti xeenaa guyyaan injifannoo aduwaa waggaa 127ffaanii magaalaa finfinnee keessatti har'a bakka lamatti kabajamee jira ayyaanichi dirree masqalaatti qophiilee adda addaatiin kabajameera pirezidaanti saahila warqee sagantaa kanarratti hirmaatanii haasaa taasisaniin injifannoon aduwaa addunyaan kabaje nus kabajuu qabnaa jedhaniiru addabaabaayii miniliikitti immoo yeroo sirnichi kabajamaa jiru poolisoonni hiriirota warra achitti argaman irratti dhukaasa nama imimmaanessu banuudhaan kabajiin bakka sanatti taasifamu akka addaan citu ta'eera tsahayi daamxoo dhimma kanarratti gabaasa qopheessitee qabdi waliin caqasu.
yaadannoon injifannoo adawaa waggaa 127ffaan magaalaa finfinnee bakka adda addaatti har'a kabajameera dirree masqalaatti agarsiisa adda addaatiin haala ho'aadhaan bakka qondaalonni mootummaa olaanoon argamanitti kabajameera bakka siidaa minilikittii immoo pirezidaantiin itiyoophiyaa saalewarqi zawdee abaaboo kaa'uudhaan sagantaan yaadannoo kun kabajameera guyyaa yaadannoo injifannoo adawaa magaalaa finfinneetti kabajame irratti namoonni sagaleen ameerikaa dubbise akka jiranitti injifannoo adawaarraa dhaloonni tokkummaa barachuu qabaa jiran.
agarsiisa.
Bakka siidaa minilikeetti waldhabdeen humnoota nageenyaa mootummaaf namoota guyyaa yaadannoo kana irratti hirmaachuu dhufan gidduutti uumamee tureen walitti bu'iinsa humnoota nageenyaa mootummaa fi hirmaattota ayyaanichaa gidduutti uumameen aarri gaasii imimmaaneessu humnoota nageenyaatiin dhukaafameera. Erga dhukaasni kun dhagahamee booda namoonni bakka siidaa kanaatti walitti qabamanii turan akka bittinnaa'an ta'eera. Namoonni garasitti imalaa turanis humnoota nageenyaa mootummaatiin dhorkamaniiru. Gama biraatiin ayyaanni kun dirree masqalaatti agarsiisa waraanaa gogsii fardaa fi agarsiisa adda addaatiin kabajameera addabaabaayii minilikirraa gara dirree masqalaatti yeroo imallutti humnoonni nageenyaa mootummaa naannoo sana jiran guyyaafattaniittu jechuun sirnoota naannoo sanatti gaggeeffamaa turan seenne hordofuuf hin dandeenye haa ta'u malee ayyaanichi sirna ho'aadhaan akka kabajame maddeen garaagaraa ibsaniiru sagantaa yaadannoo injifannoo adawaa waggaa 127ffaa kanarratti dirree masqalaatti argamuudhaan haasaa kan taasisan pirezidaantiin itoophiyaa saahilewarq zawdee injifannoo addunyaan dinqisiifatti caalmaatti kabajuun barbaachisaadha jechuun himaniiru.
የአድዋን ድል በማክበር በማድነቅ ዓለም ብዙ ሩቅ መንገድ ሄዷል።
injifannoo adawaa kabajuudhaa fi dinqisiifachuudhaaf addunyaan kun fageenya hedduu imalee jira. Kanaaf injifannoo addunyaan kabajee fi dinqisiifate kan ammoo daran kabajuuf dinqisiifachuu qabna. Adawaan seenaa ittiin boonan malee kan ittiin burjaajjan ta'uu hin qabu. Biyyi kamiyyuu seenaan isaa yeroo ilaalamu seenaa yaraa fi gaarii qaba. Seenaan ol kaa'ama. Seenaan hin haalamu galmeeffamee taa'a waan ta'eef. Kanaaf hawaasa tokko ijaaruudhaaf wantoota qoqqoodan irraa dhimmoota tokkummaa cimsan irratti hojjechuun barbaachisaadha. Jedhan pireezidaanti Saalawarri. Pireezidaant Saalawarqitti dabaluudhaan dhiyeenya kana ayyaanni adawaa eenyummaa bulchitoota yeroo sana Itoophiyaa bulchaa turan irratti garaagarummaan ifa ta'e lammiilee Itoophiyaa gidduutti calaqqisu eegaleera jechuun himani. Garaagarummaa jiru akka isaan yaaddessee fi furmaata akka barbaadus eeraniiru. Waldhabdee humnoota nageenyaa mootummaa fi hirmaattota ayyaanichaa addabaabayii minilikitti uumame ilaalchisuudhaan paartiin baaldaraas ibsa baaseen mootummaan ta'ee jedhee kabaja ayyaana kanaa burjaajjesseera jechuun komateera. Mana amantaa Ortoodooksii Tawaayidoo Itoophiyaatti manni Lubummaa Finfinnee fuula feesbuukii isaa irratti akka beeksisetti ayyaanni bataskaana goorgisii addabaabaayii minilik fuulduratti argamu kabajamaa ture sababa aarri imimmaan baasisu humnoota nageenyaa mootummaatiin dhukaafameef addaan citeera jechuun ibseera. Taatee guyyaa injifannoo adawaa waggaa 127ffaa ilaalchisuudhaan addabaabaayii minilikitti mudate waliin wal qabatee gama mootummaatiin hanga ammaatti wanti jedhame hin jiru. Poolisii federaalaarraa deebii argachuudhaaf carraa qintaasisni har'aaf hin milkoofne. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsaahidaamxoo Finfinneerraa.
Hayyee dhaabbileen mootummaa fi miti mootummaa akkasumas namoottan dhuunfaa jiraattota godina Booranaatii fi keessatti sababa hongeetiin gargaarsa barbaadanuu fi gargaarsa taasisaa jiru. Jiraattonni godina Booranaa keessumaa tumsa kanatti irratti gammaduu isaanii ibsanii gargaarsi kun akka atattamaan isaan qaqqabu gaafataniiru. Galmoo daawwitii gabaasa dabalataa qaba dhimma kanarratti.
Ani maatii saddeet qaba. Isii saddeettan amma hajireessuun hin jiruun horiin dhibiin hin jiru qonnilleen hin jiru nigidiilleen baay'een hin jiru kan haqadulleen hin jiru nigidiiyyuu harkaan qabu maaliif ennaan guyyaa nama dhuftu wanni xaasa afur shan shan faallee yookaan nama dhufti yookaan taakii birroo nan hatan faallee fayinuma argatanii immoo yoo sun fixanillee waan ta'an dhibii ittiin tajaajilan hin qabani liqunfanam irra fuudhanii borwaaqis irra baaseefu.
Cari mirgaa sun ta'e na horsiisee bula jedhanii loonumaan bulla. Hiyyeessillee dhamaq amman dureessaatiin jira. Dureessi sun hammi hin jiru. Hiyyeessi inni nu lakki. Waaqumaan argaye.
Horii hagam qabdu turtan duraan?
Horii gar soddomaan qaba.
Ammoo?
Tokkollee hin qabu.
Ijoollee meeqa qabdu?
Torba.
Ijoollee maaliin jireessitare amma?
Ijoollee durii wanni an karaa irraa ba'eef duriifiifuu qoraan cabsadde qoraan hin bulfadhaa. qoraallee akka dhalaadhallee cabseellee hin beeku moyyumti waan nama hin barsiisne hin qabdu abbaallee qabaattee abbaalleen ittiin hojjetu ufi deemee itti hojjedhaa jedhee as qubadhe sullee amma egaa ka qoraan cabsatullee anis dhibinu na qabate giffiiti qaba dhibinu na qabate cabsachuuttu hin jiru ka cabsatullee nomaattu gurgurachuutti hin jiru gabayaayyuu hin qaban. qoraan iyyuu birri soddomaa gurgurta arma deemte kun eelwayya atgar sun dharaan boorana arma cabse eelwayya gurgur birri soddomaati midhaan xaasa tokko birri soddomi sadii birri sadii si duraan ka xaasa tokko siin bitan.
dheerachuu bonaatiin kan qabeenya maraa harkaa dhaban buqqaatonni buufataa buqqaatotaa eelwayyii keessa jiran kun gargaarsi isaan ga'aatii jiru baay'ee xiqqaadha jedhu.
xeerii jedhani hulleen nami cuftiin qabu malee immoo guddatee namni qaba yeroo isaan dhufanitti. adotaa sana akka wal kenne tokko mana ebelu mana ebelu jedhe namni fudhate haalle kenne yeroo isaan dhufan sun xadoo bultii torba taate nami hin bulu. Nami silaa agi jiyaa soorachuu danda'ullee ni jira ammoo obboleessi birtaawuyyuu hin qabu. Kan silaa bultii soddoma soorachuu danda'ullee bultuun hurnyaa soorata. Haalleen beel qabatti kenna, hulleen hin kadhatatti kenna, hulleen yarakkatetti kenna. Wal biraan du'an jedhe akkanaan waliin ga'a. Guyyaa kun dhufullee xiqqoo furmaatiin argatanii guyyaa beeksisni onanaa konaan sun dhuftullee xiqqoo furmaatiin argatanii yeroo kaan keessatti furmaatii homaan jiru tarbee callaa.
Warri haalamtaa maali? Taan nama kennaddeetti namni garaacha nama kennadde fudhanaman.
Maaf nama kennite.
Garaacha waan liqimsitu namfu namnaa garaacha watti kennu. Bulfachuu dadhabeenna.
Akka buusii gonofaa godina Booranaa jedhutti warri akkas gargaarsa dhabaa rakkatu kun ka gargaarsa idileerra hin jirredha. Obbo Liiban Saaraa hoogganaa waajjira buusa gonofaa godina Booranaati.
Namni kun dhibba saddeetiif jaatamii torbaaf dhibba tokkoof afurtama nyaata hatattamaa barbaada jechuudha godin Booranaa keessatti. Is keessaa immoo nam kun dhibba jaaf afuriif tokkotti nyaata argachuu jira. Namni kun dhibba lamaaf jaatamii sadiif dhibba tokkoof soddomii sagalii ammallee gaaffii qabna argachuu ittiin jiru jechuudha.
Sadarkaa biyyaalessaatti miidhamtoota hongee keessumaa kan godina Booranaa jiranii fi gargaarsi walitti qabamuu jalqabuun as warra buqqa'ee buufata buqqaatotaa hedduu keessa jiraatu biratti miira abdii uumeeti jira. Fakkeenyaaf magaalaa Elwayii irraa kiiloomeetira muraasa irratti kan argamu buufati buqqaatotaa kun abbootii warraa dhibba sadii afurtamaa ol qubachiiseeti jira. Kana keessa akka jiraatan buqqaatonni kunneen akka nutti himanitti rakkoo midhaan nyaataa ka bishaaniitii fi ka bakka jireenyaallee akka qaban kan isaan dubbatan kanaaf egaa gargaarsi walitti qabamaa jiru akka biyyaalessaatti dafee isaan bira akka ga'uudha kan isaan gaafataa jiran.
Gargaarsi yoo akka rakkoo kee jiruutti yoo ammaa xamme silaa ammaan tansiin jedhe yoo akka rakkoo kee jiruutti.
Gargaarsi kun yoo qabamellee galatooma jedhee sullee abbaa kiyyaan itti obboleessi kiyyaan itti waaqaan naanaasise wanni an jedhe. Aadoteen naaf teessumaa miteen taane wanni suniin yoo waaroollee yoo garaachaallee garaachaa waan tokko hin qabne waaroollee nagasuma. Aadoteen akka jaarsilaafaati jaartii laaftuullee akka danda'a dadhabaallee waan garaachaatiif wanni waaroo sunillee adooti ija teessuma miteen tanirra na dhaqqabdii jedhu galatoome.
Labsiin mootummaan taasisee bonii jabaatee jira boon kan keessa wal biraa dhaabbannu jedhuun deeggarsi akka naannoo Oromiyaallee akkuma biyyaatti labsamee dhaabbileen mootummaa fi mootummaa artistootii namooti bebeekamoon abbootiin qabeenyaa daldaltootii gargaraa taasisuuf jiranii waan jajjabeeffamuu qabaati amma walitti qabamuu jira deeggarsi walitti qabamuu jiru kun karaa qulqullina qabuun yoo nu bira ga'e uummata keenya akka ta'e tokko boon kan dandamachiisu waan ta'eef kun cimee tuffuu qabaa waan jennu qabna.
Buusi gonofa Oromiyaa amma naannocha kallattii kibbaa fi kibba ba'aatti hongee mudateen namoonni miiliyoona sadi tuqaa sadii ol hanqina midhaan nyaataatiif saaxilamaniiru jedha. Obbo Beenyaa Dureessaa buusa gonofa Oromiyaatti direektara duraan akeekkachiisaa fi saaxilamummaa balaa hir'isuuti.
Karaa adda addaa riisoorsiin guddaa walitti qabamaa jira. Riisoorsiin kun deebi'ii akkas walii birmachuun waan baay'ee guddaa gaariidha. Riisoorsiin walitti haa qabamu akkamitti immoo maanejii godhan jedhu immoo tooftaan guddaa karaa keenya koreen guddaa qindaa'ee seektara naannoorraa gurmaa'amee achitti hundeeffameera. Amma EOC Emergency Operation Center kan jedhamu sadarkaa godinaatti dhaabbateera. Sadarkaa naannootti dhaabbateera. Egaa maalidha kuni riisoorsii akkamiitu deemaa jira? Eenyutu maal geesse? eessatti maaltu barbaachisaa kan jedhu hojii biraa hin qaban hojii kana qofa hojjetu tooftaa guddaan olaantummaan immoo mootummaan hordofaa jira waan ta'eef koreen adda ta'e kanaaf kan hundeeffamee jira haala kanaan gargaarsi kun socho'aa jira jechuudha. Inni duraa lubbuu baraaruudha inni itti aansee deebisanii dhaabuudha deebisanii dhaabuu booda immoo itti fufiinsaas jiruuf jireenya uummata sanaa. maal gochuu qabna kan jedhu irratti bal'inaan kan hojjechaa jiru jira dhuguma immoo hin turree waan kun jettee kaastee gaaffii guddaadha dhuguma immoo waan tokko pirojektii guddaa namni dizaayinii godhee hojjetu qorannoo barbaachisa iskooppiin isaa mamlaata hagamiin immoo itti deemamuu barbaachisa baajeta akkamii barbaachisa hojii istiraatejii yookaan immoo naannoo sanatti tarsiimoo akkamii lafa qabsiisutu. Barbaachisaa inni amma hojjetamu kunoo maalidha? Shiiftii gochuu barbaadamu kan jedhu waan baay'ee of keessaa qaba waan ta'eef hojii akkasii hojjetaa jira. mootummaan waan jedhu kaasuufi.
Obbo Beenyaan gargaarsi amma walitti qabamaa jiru kun kan lubbuu namaa baraaru akka ta'e manii egar mootummaan pirojektiiwwan gurguddoo hawaasa kana utuban bajata mataasaa abbootii qabeenyaa fi dhaabbilee kaan hirmaachisee hojjechiisaa jedhanii jiran. Gabaasa sagalee Ameerikaaf galmuu daawit godina Booranaa Elwayyeerra.
Hayyee amma immoo gara qophii torbaniitti ceenaa qophii fayyaati. addunyaa irratti daqiiqaa lama lamaan dubartoonni tokko yeroo ulfaa yookaan immoo yeroo da'umsaa akka du'an kan ibse gabaasni haaraan caalaan isaanii sababa ittisamuu danda'uun kan du'an ta'uusaa hubachiisee jira. gama biraatiin vaayirasiin kooroonaa eessaa jalqabee wanti jedhu ammas addunyaa wal falmisiisaa jira dhimmoottan kana lamman kana irratti jaallanneen gabaasa qopheessite qabdi waliin caqasnu.
Gabaasi haaraa jaarmayoota tokkummaa mootummootaa kanneen adda duree ta'an afurii fi baankii addunyaa irraa ba'e akka tilmaametti daqiiqaa lama lamaan dubartiin tokko yeroo ulfaa yookaan da'umsaa ni du'u kunis irra caalaansaa sababaa ittifamuu danda'uun akka ta'e ibsameera gabaasni kunis du'a haadholii kan ulfaaf da'umsa waliin wal qabate kan bara kuma lamaa kaasee hanga kuma lamaaf digdamaa laalchisee qophaa'edha ulfaa'uun dubartoota hundaaf yeroo abdii fi guddaa. akkasumas muuxannoo gaarii kan irraa argatan ta'us kan nama gaddisiisu ammallee addunyaa irratti dubartoota miliyoonaan lakkaa'amaniif muuxannoo balaa nama rifaasisudha jedhan daayirektarri waliigalaa kan jaarmayaa fayyaa addunyaa dr teedros adhaanoom odeeffannoon haaraan ba'e kun dubartootaa fi shamarran hundi da'umsa dura yeroo da'umsaa fi sana booda tajaajila fayyaa murteessaa akka argatan gochuun hatattamaan barbaachisaa ta'uusaa akkasumas. mirga wal hormaataa ilaalchisee guutummaatti fayyadamuu akka danda'an mul'isa jedhaniiru dr tedros gabaasni kun akka agarsiisutti bara 2020 keessa guutummaa addunyaa irratti dubartoonni 2,287 tti tilmaamaman sababaa haadhummaa isaaniitiin walqabateen du'aniiru kun immoo guyyaatti du'a haadholii 800 yookaan daqiiqaa lamatti du'a haadha tokkoo jechuudha dubartiin tokko. bakka daa'ima isheetti deessu irratti hundaa'uudhaan balaan du'aa dhaqqabu dachaa dhibbaa ol ta'a keessumattuu biyyootii galii gadaanaa qaban keessatti odeeffannoon argames kana mirkaneesseera haalli kun biyyootii afrikaa kanneen uffee saharaa gadii keessatti baay'ee adda yoo ta'u du'a haadholii lakkoofsaan olaanaa qabaachuudhaan addunyaa guutuurratti du'a haadholii dhaqqabu keessaa harka torbaatama qabatee jira. jaarmayaan fayyaa addunyaa yookaan who keessatti ogeessi dhibee daddabiraa fi barreessituu gabaasa kanaa akka ta'an jeenii kireeswal akka jedhanitti bara 2020 biyyoota afrikaa saharaa gadii keessatti daa'imman lubbuun dhalatan 100,000 keessaa haadholiin 545 du'aniiru. mata duree har'aaf jenne. lammaffaatti ennaa ceenu daayirektarri fbi kiristoofer rey torban kana akka beeksisanitti weerarri covid-19 jalqaba kan ka'e balaa laaboraatoorii qorannoo chaayinaa wuhaan keessatti mudate irraa akka ta'e yuunaayitid isteetsi ni amantii jedhan garuu ammallee kana laalchisee dhaabilee tikaa yookaan basaasaa yuunaayitid isteetsi gidduutti waliigaltee dhabuu guddaa jira garuu waayit haawus roobii kaleessaa. kan biiroo qorannoo federaalaa irraa argame kan xiqqeesse ilaaleera itti gaafatamtuun pireesii waayit haawus karin jean pierre akka jedhanitti.
We have seen many, uh, uh, many different um, uh, conclusions, right, from.
Hawaasa tikaarraa waa'ee kanaa xumura adda addaa hedduu hedduu argineerra. Gariin isaanii gam tokkoon xumura hanga tokkorra ga'anii jiru. Hangi tokko immoo odeeffannoo ga'aa akka hin qabaanne dubbatu. Kanaaf nuti of eeggannoo guddaa gochuu barbaanna.
ministeerri dhimma alaa yuunaayitid isteetsi immoo akka jedhutti weerarri dhukkuba kanaa eessaa ka'eessa jedhu irratti hawaasa tikaa ka biyyanaa gidduu ilaalcha adda addaa jiraa jedhu dubbii himaa akka ta'an need piraayis What we do know is that for more than two years now, uh, the PRC has been blocking international investigators and members
Wanti nu beeknu waggoottan lamaa olii fi mootummaan Chaayinaa jalqaba qorattoota addunyaa fi miseensonni hawaasa fayyaa uummataa kan sadarkaa addunyaa odeeffannoo dhukkubichaa akka hin arganne dhorkaa ture. Mootummaan Chaayinaa faayidaa namoota addunyaa qofa osoo hin taane faayidaa uummata Chaayinaaf jecha iftoomina agarsiisuun barbaachisaa ture.
Dubbiimaan ministirii dantaalaa Chaayinaa Maa'ooniing akka jedhanitti odeeffannoo waajjirri tikaa Yuunaayitid Isteetsi dhiyeesse qabatamaa miti.
China firmly opposes any political manipulation.
Eessa jalqaba akka ta'e baruudhaa fi hordoffii gaggeeffamu keessatti tooftaa siyaasaa micciiruu kamiyyuu Chaayinaan cimsitee mormiti. Dhimma saayinsii keessatti hawaasa tikaa yookaan basaasa qacaruu ummataansaa dhimmi qorannoo kun ergama siyaasaa qabaachuu isaa fi ragaadha.
Waa'een koovid jalqaba eessaa ka'e jedhu kun xiyyeeffannaa qorannoo guddaa kan waggaa lamaaf turee fi dorgommii tarsiimoo yuunaayitid isteetsi chaayinaa waliin taasiftuuti kunis torban kan mana maree yuunaayitid isteetsi keessatti labsamee jira bulchiinsa tiraamp keessatti imaammata chaayinaa qopheessuun ka gargaaran pootingar seeraumtootaaf akka ibsanitti waggootii dhiyoo asitti vaayirasiin kooroonaa jalqabaa fi saarsiin dabalatee laaboraatooriiwwan chaayinaa keessaa ka ba'an ta'uu ibsaniiru hordoftoota keenya kanumaaniin qophii fayyaa har'aaf jedhe xumura. torbee mata duree biraa walitti deebina nagaatti an jaallanne gammadaati.
Yeroo jijjiiramaa yeroo waan addunyaa kanarraan amanamnetti. yeroo odeeffannoon dhageenyu waan lafa irratti arginu hin calaqqisiisne dhugaa barbaanna. yeroo odeeffannoon nutti himamu gartokkee ta'u amantaa irraa dhabna yeroo rakkinni jiru abjuun keenya abdiin keenya akkasumas hawwiin keenya pirasii walabaa irratti hundaa'a. as sagalee ameerikaa irraa oduuwwan hawaasni haala ulfaataa keessatti illee dhaggeeffachuu filatu gara keessa fidna addunyaa wal quunnamsiisnee dhugaa wajjin gamtoomsina. as sagalee ameerikaatti fakkee guutuu isinitti agarsiisa.
Ayyee hordoftoota keenya kan hordofaa jirtanu sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti qophii keenya kana televezyiiniidhaa fi raadiyoodhaan alatti feesbuukiirraanis kallattiidhaan hordofuu hin dandeessu nu hordofaa jenna.
Daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenyaa sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo galgala keessaa sa'a lamaan walakkaa jalqabee haga sa'a sadiitti teessoo keenya saatalaayitii Itiyoosaat kan armaa gadiirratti nu argachuu dandeessu. VOA Itoophiyaa chaanal yookaan NSS Itiyoosaat virchuwal chaanal 57 digiriis iist irratti. Lakkoobsa addaa ka sistemii virchuwal chaanal ammoo daawwattootaaf dhaggeeffattoota Itoophiyaa Eertiraaf Jibutiitiif 6,230 ka Somaaliyaatiif 6,231. ka keeniyaatiif 6,232 hordoftoota VOA 24 yookaan VOA 24 f 6,233 akkasumas daawwattoota VOA TV yookaan TVMC duwwaa ja'aaf 6,229 kana malees marsariiti keenya VOA afaan oromoof fuulawwan miidiyaa hawaasummaa keenyaa ka feesbuukii tiwiitarii instaagiraamii fi yuutuubii irratti nu argachuu dandeessu.
Hayyee sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo qophii har'aaf qabu kanumaan raawwata qophii keenya irratti yaada qabdan VOA afaan Oromoo daat koom jedhaatii nu erga karaa feesbuukii tiwiitariidhaa fi inistaagiraamii keenyaan nu argachuu dandeessu gulaalaan qophii keenyaa namoo daandii qophii keenya kana karaa miidiyaa hawaasaatiin kan isiniin ni qaqqabsiisaa jirtu tigisti gamne piroodiyuusariin keenya nigusuu taamiree gulaalaan viidiyoo girmaa dagafa ogeessitoonni teeknikaa istuudiyoo shantamii sadaffaa keessa. keessa jiran kan isin keessummeessaa ture anbafqaaduu morodaa waan nu wajjiniin turtanii fi isin galateeffachaa qophii boriitiin amma walitti deebinutti bakka jirtanutti fayyaa ta'aa isiniin jenna nagaatti bulaa.